iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika mbega ko amatama agenga amashyirahamwe hari icyo bita inama ya bose bagisha amanama y'abanywanyi babo barashaka kuri izo ngingo bazishikiza abarundi igihe niremeye ntajya
uwo ni terance ntayiraja umujyanama muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu avuga kuri raporo yasohowe n'umuryango fidh uharanira uburenganzira bwa muntu iyo raporo ivuga ko abantu barenga igihumbi na magana babiri bamaze gupfa kuva ibibazo bya politiki bitangiye mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amakuru avugwa ku burundi umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bwa muntu faidh wasohoye raporo ivuga ko mu myaka ibiri ibintu byarushijeho kuzamba mu gihugu cy'u Burundi iyo raporo igaragaza ko abantu barenga igihumbi na magana abiri bishwe kuva mu mwaka w'igihumbi w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abari hagati ya magana ane na magana cyenda baburiwe irengero naho abagera ku bihumbi icumi barafungwa leta ivuga ko iyo raporo iri mu rukurikirane rw'izindi raporo zikorwa n'amashyirahamwe ivuga ko yihaye ingendo yo gukina politike ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza ukorera i bujumbura mu burundi muri ico cegeranyo c'impapuro mirongo ine na zine casohokeye i paris mu bufaransa kuri uyu wa kabiri ishirahamwe mpuzamakungu ryita hagati y'akazina muntu fidh rivuga ko ibintu bigenda vyunyuka mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida nkurunziza yitoje ku nshuro ya gatatu agatsinda amatora abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko yahonyanze amasezerano yarusha ico cegeranyo kidondagura amabi menshi cagiriza leta harimwo ubwicanyi ukunyuruza abantu uguhohotera abatavuga rumwe nayo guhiga buhongo abayigwanya hamwe no gushiraho amategeko agabanura ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bw'amashirahamwe yigenga n'ibindi iyo raporo ivuga ko n'imiburiburi abantu bangana igihumbi n'amajana abiri bamaze kugandagurwa abari hagati y'amajana ane n'amajana icenda banyuruzwa hagati y'amajana n'ibihumbi baborezwa igufa ibihumbi icumi batabwa mu mabohero atandukanye nayo abarenga ibihumbi amajana ane barahunga igihugu ico cegeranyo gisigura ko abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi bahagarikwa atamvo ziboneka FIDH n'amashirahamwe y'abarundi bakorana bagize ubutegetsi bwa Bujumbura kandi gukoresha inzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Imbonerakure mu gutoteza abatavuga rumwe nabwo ariko kandi ico cegeranyo cemeza ko hari n'imigwi y'abagwanya leta igira ibitero ikica abashigikiye ubutegetsi canke abari mu mugambwe CNDD-FDD iyi raporo FIDH ryayikoranye n'amashirahamwe atandatu y'abarundi leta y'Uburundi ibona ko iki cegeranyo gihuguza Terence Ntayiraja umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati ubwa mbere ayo mashyirahamwe atakibaho ntacyo ari kubivuga ko n'abitwa ngo bari bayarongoye ntibari mu burundi mbega ko amatama agenga amashyirahamwe hari icyo bita inama ya bose bagisha amanama y'abanywanyi babo barashaka kuri izo ngingo bazishikiza abarundi igihe niremeye ntajya ni ba bandi bamwe bamwe bataye mu kaga abanywanyi b'amashyirahamwe bifatanya n'abanyepolitike n'abanywanyi b'abatabyo bazi abo rero amashyirahamwe bwa mbere ntakibaho ubwa kabiri ayakiriho nayo barangije n'ubutungane baracayarindiriye ayo batarafutwa burundu ayatari makara amaze gufutwa hanyuma icyo nokomesha yuko ingingo mashyirahamwe amategeko aratomwe kugira hafatwe ingingo no gushikiriza ikintu haba icyo bita asambure generale inama ya bose abo bantu rero bibereye mu mahanga kwirondera kwirondera amafaranga y'abazungu nta manama bagisha abanywanyi babo kuko bari mu burundi niremeye ntanyana ikinyuma cyambaye ubusa mu vy'ikicegeranyo gisaba nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yokora amatohoza ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ntahiraje asanga bisa no kutamenya hanyuma vya cpi nibaza yuko twamaze kuva muri cpi ivyo ntibiragihugu c'uburundi ivyo ntibituraba na gato vyaraciye mu n'amashinga amateka mwese murabizi mugabo bica vyerekana ko yari iyo ntumbero yabo nk'uko babikoze ahubwo bari bafashe urutonde rwo gufata abantu bose bahagararira amahoro n'umutekano mu gihugu ngo babagirize ko bariko barategura ubuhanya bwabo kugira cpi bafate ivyo buratswe barakoranya n'abazungu barafata n'ibihano kuri bamwe bamwe ivyo bariko baragira birabaraba twebwe barundi tworema ntidutsamazwa n'abantu bahoze barongoye amashirahamwe kandi bataye umurongo bariko barondera inyungu zabo bahindutse abacangero bakira abarundi ivyo bintu ntibigira agaciro kuko ni ivyifuzo vyabo bari banifuje amatora ataraba igihe bariko barayagwanya ariko imana dusenga twebwe abarundi yaratumviye kandi yaratwishuye kandi ishishikara kugaragaza ukuri ku burundi ishirahamwe fidh rivuga ko ribabazwa no kubona ingingo za onu n'ubumwe bwa afurika zo kurungika inteko zo gucungera amahoro n'umutekano zitigeze zija mu ngiro FDH n'amashirahamwe bakorana bavuga ko barajwe ishinga no kubona ubumwe bwa buraya bwasubiye kwemera guha imishahara abasirikare b'abarundi bari muri ya misomo ayo mashirahamwe asaba ubumwe bwa afurika n'abanyaburaya gutora iyindi nzira yo guhemba abasirikare b'abarundi kugira leta ntigire ububasha bwo gushikira imishahara y'abasirikare bayo mu kurangiza ico cegeranyo gisaba onu n'ubumwe bwa afurika gufata ingingo zotuma ubutegetsi bwemera kuganira n'abatavuga rumwe nabwo hamwe n'amashirahamwe yigenga muri zo harimo gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe gufatira ambarwa uburundi bukankirwa gusubira kugura ibigwanisho hamwe no gusubira kugerageza kurungika inteko mvamakungu eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
arakoze eloge wirika neza visi perezida wa kabiri w'u Burundi arahumuriza abarundi n'abanyamahanga bafite amahinguriro cyangwa se inganda zikorera ku butaka bw'u Burundi ko mu gihe kitarenze amezi abiri ikibazo cy'ubukene bw'umuyagankuba kizoba cyatorewe umuti joseph butore yabivugiye mu birori byo gutangiza imurikagurisha ry'ibikorerwa mu burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka ukorera aho mu burundi
aho ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitwa tampete kiri muri komine mukaza mu gisagara cya bujumbura ahari kuhabera ihayanishwa gurishwa ry'ibihingurwa mu burundi byuguruwe icese n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuri uno wa kabiri umushikiranganji w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mufasoni perate niyo nkuru asigura intumbero y'icyo gikorwa ihayanishwa rya mbere ariryo twise mu kirimi cy'icyongereza made in burundi ni ukuvuga ibikorerwa i Burundi itunganywa ry'iri hayanishwa gurishwa ryavuye ku ishaka rya leta y'u Burundi yiyumviriye gutanguza umwimenyerezo wo kurimbura uko ivyotuma ubutunzi bw'u Burundi bwisununura vyifashe biciye muri kino gikorwa cahuje abagwizatunga nka bose b'uburyo butandukanye bo muri kino gihugu cacu bamwe mu bitavye iryo hanishwa gurishwa foire mu gifaransa bakenguruka ako karyo keza ko kwerekana ivyo basanzwe bahingura mu ntumbero yo kuronka amasoko umufasonero Kadia Nyamwero ni umwe muri abo arongoye ishirahamwe Burundi Clays rihingura amatafari ya kijambere mu ibumba twaje kugurisha duhayanisha amatafari ya kijambere akozwe mu ibumba ryo mu Burundi nk'uko mubibona murabona ko biteye igomwe mbega irihayanisha mwagitabye kugira ngo mwubuke iki kugira ngo tumenyeshe cane cane abarundi ubwiza bw'ibumba ryabo ibintu bikorwamwo amatafari akorwamwo ibintu bishobora kubaha akarusho iyo bariko barubaka amazu yabo amazu meza amazu ateye imbere cane cane bamenye guha agaciro ibintu vyo mu Burundi yuko mu Burundi natwe dufise ico turushije ibindi bihugu bamenye ko mu bindi bihugu bashobora kuza kurondera amatafari meza amatafari y'agaciro amatafari yubaka neza iryo hayanisha gurishwa ribaye mu gihe mu Burundi havuga ubukene bw'umuyaga nkuba butaborohereza mu mwuga wabo wo guhingura ibitandukanye kuri ico kibazo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore atanga ihumure aboneraho n'akaryo ko guhamagara abagwizatunga mva makungu kuzana imitahe yabo mu Burundi ugahamagarira abo bose biyumvamwo Uburundi ngo babandanye kuzana imitahe yabo mu gihugu c'abuzukuruza bamwe zigisabo aho bagifise akagorane kumuyaga nkuba babane kwihangana iminsi maze mwihangana si isigaye abikukiranira hafi baratwemeza neza yuko mu kiringo kidashika amezi abiri ibizo twabivuyemo kugira bikunde ibihingurwa mu Burundi bironke isoko haba mu gihugu hagati canke mu makungu umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro n'ingenzi afise ico asaba abafise amahinguriro mu gihugu nta nkeka ko irihanishwa gurishwa kiretse ko rizofasha abimbura n'abahingura gukorera ahabona no kumenyekanisha ibidandazwa vyabo twizeye ko rizotuma abakorera mu rufuri bataha biyemeje gukorera ahabona duhamagariye rero bene amashirahamwe y'abimbura n'abahingura ibidandazwa bashire ku masoko bari hano kubaza aho ikibanza kirimwo ikigo kijejwe akaranga k'ibidandazwa mu Burundi ico bita BBN kugira ngo bahabwe inkuru z'imvaho kandi zirashe zivyerekeye ingene ibidandazwa bironka akaranga bizotuma mwitaho akaranga keza k'ibidandazwa byanyu cyane cyane ibyo mutegerezwa gushorera hanze tutibagiye ibyo duhereza abaguzi basanzwe basumira hano mu gihugu cyacu iryo hayanishwa gurishwa ryatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bitekanijwe ko rizosozerwa ku igenekerezo rya cenda za kuno kwezi kw'indwi turimwo i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyagihugu bo muri komine makebuko iri mu ntara ya gitega hagati mu burundi bavuga ko ubutare bwa gasaterite buri muri komine makebuko bwatumye ababwimba baronka uburyo bwo gutunga imiryango yabo uretse iyo miryango y'abimba na komine yahaboneye akarusho nku- kuko ibutoza ko amakori kuri buri kiro cy'ubutare bushotse umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana ukorera muri iyo ntara adufitiye inkuru ikurikira ushitse ku mutumba wa rutanganika muri komine ya makebuka intara ya gitega hagati mu burundi ahimbwa ubutare bwa kasiterite ubona ibinogo birebire bishika ku metero zitandatu canke umunani muri ivyo binogo haba harimwo abantu bimba umucanga bavuga ko hoba harimo kasiterite abandi wabona hejuru bikoreye udufuko turi mu mucanga uva mu kuzimu bawumanukana ku mwonga aho baheza bakawuyungurura bawutandukanya n'ubwo butare bwa kasiterite ngerageze yeremiya amaze imyaka mirongo ibiri yimba yongera yungurura ahiga ubutare bwa gasterite mu mvugo yabo ibyo twita kuyungurura bo bavyita gucaya ngerageze yeremiya twamusanze ariko aracaya yongera acafura arobanura ubwo butare mu kintu bubatse aho mu mwonga bo bita imashini tubanza kugomera kuri kabutari mu mwanya kugira ngo unyweshe utangire gucaya mu mashini none gucaya bitufata umwanya urashobora gucaya n- n'amasaha abiri cyangwa atatu bivana n'umucanga uba ufise bene ushobora gucaya ukabura oya ntuburana nkiyeyi utumuronka utumuronka garama magana abiri sindazicafura izijya gucafura ni ukuvuga kubera kuziringaniza neza ngo zi- zirabure hagiye zirimwo amagarama nkangaya hajya harimo garama magana abiri
mbe ikiro muca mugurisha ngaho cumi na bitanu
none ikiro gikwiza haciye nk'iminsi ngahe byagenze neza urashobora gucara umunsi umwe akanakironka iyo iyo zirimo n'igihe ucaye ugasanga uracaye urabuzemwo n'icyo kiro ngirangeze yeremiya ntarota y'uwo mwuga wo gucukura ubutare ko bintungiye umuryango nje nkakora nkaca ndonka ikiro cy'ifuko cy'ibiba bihaye ntakandi je nokora ahaye je ndazi ko nta- nigeze gukuramwo ntuze aka- agasure k'ikipi numva nta- wumva nta- ntagize neza mbega none nta masanganya akunda kuba muri ko murimo Aya, ntakunda kuba bahimba neza gahungu salvatore avuga ko amaze imyaka cumi n'itanu yimba ubwo butare aratubwira uko ako kazi bagakora kugira ngo bikinge amasanganya iyo akazi wakamenyereye ni kujya ko umushoferi atwara imodoka adashobora gutinya ati barabara rimeze nabi aragerageza mpaka akemera kuhaca Eh, umaze kuyinjira niyo haba ukoresha itoshe hashika ukagera nko kuri zitandatu umunani gutyo ushobora gutobora nka zitanu canke eh, zitanu kugira umusozi ugume ukomeye ntuze ukugweko hanyuma rero ugaca ugenda ukitse washika imbere ukagomba ugaca usubira ukaca nk'isondaje ya metero zibiri ugaca usubira kubera haba hari hari umusozi uba wawu- wa- wasize wa musozi wo hejuru na wa wundi kugira wirinde isa amasanganya yo mu kuzimu kugira ngo bagabanye kurusha amasanganya hari ibyo baheba nk'uko gahungu salvatore abitubarira ari hamwe yinjiye mu kirombwe yanyoye itabi boca bamuhana rwose nuko umwirukana boca bamwirukana kuko ikirombwe gica kimera nabi cyazana umwuka mubi inzoga nawe noneho wanyoye inzoga ntiwokwigu ntiwoja ni mu kirombwe wowe ubwiye ku- kuyiroha ngo uhoye sipiriyano ntibitegeka musantere wa komine makebuko avuga ko abajejwe intwaro bakurikirana ibyo bikorwa tuma twagiye kuraba cyane cyane umukuru w'umutumba aguma a- a- atubera ijisho kuko turazi neza uhagize nabi uca usanga n'ibimangamanga tuba turiko turahonya ibidukikije ico gihe rero baramaze kubona ingaruka nziza bamaze guhimba mu minsi uzosanga bariko baranahakorera baharima ibi- ibiterwa bitandukanye bataratunganije neza uca tubwira umushikiranganje kugira banze bahagarike sipiriyano ntibitegeka amenyesha ko ibyo bikorwa byo kwimba ubutare bwa gasiterite ku mutumba wa rutanganika bisahiriza mu kigega ca komine Ki- ikiro kimwe baduha amahera ijana ya tagisi ya komine dushobore kurangura imigambi y'iterambere bapimye ibiro ico gihe bagenda baduha natwe tugaca tubaha igitasi abanyagihugu iyo bimvye ubutare hari abagwiza atunga bava hirya no hino bakaza kubarangura abo nabo bazi uko ukwezi gutashe babahemba ibihumbi cumi na bitanu ku kiro c'ubutare imakebuko mu ntara ya gitega hagati mu burundi fideli antoine nsabimana ijwi ry'amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ikibazo cy'amazi meza ni ikibazo gikomereye abaturage benshi mu gihugu cy'u Burundi mu kanya gashize mugenzi wacu fideli niyongabo yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amazi meza mu bice byo hagati mu gihugu cyo mu bushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu n'ubutare hamwe na gilbert tuhabonye uba mu mujyi wa austin aho ni muri leta ya texas hano muri leta zunze ubumwe za amerika uyu akaba ayoboye ishyirahamwe fondasiyo gazelle risanzwe rifasha kugeza amazi meza ku banyagihugu mu Burundi sindihebura aratangira avuga ku byo bamaze kugeraho mu kugerageza kugeza amazi meza ku baturage
mu mugambi wo gukwiragiza amazi meza mu gihugu hagati nk'uko ibiharuro twashoboye kwegeranya bibyerekana ni uko dusanga ko ahatari hake ufatiye ku biharuro byo hagati na hagati abantu bashika mirongo itandatu ku ijana ni ukuvuga nka batatu kuri batanu boba bafise amazi meza mugabo ibyo iyo tubivuga tuvuga ko bidushimisha kubera ihangiro riri hejuru cyane aho twategereza kugera rero nk'uko mpejeje kubivuga hari byinshi byaranguwe imigende y'amazi yagiye yubakwa hirya no hino canke za rusengo zagiye zubakwa ibyo twita source amenage kugira ngo amazi meza ashobore kuboneka ariko uyu munsi ikintu kiduhanze kandi twitwararitse cyane ni uko ayo mazi yokwegera hafi y'abayakoresha mu yandi majambo kugira ngo abaja kuvoma bagenza urugendo rurerure bagabanuke cyane ku rugero rushimishije umuntu arabye nk'iki kibazo muri komine bukeye nk'uko mwari ko murabivuga aba abavuga bidoga bavuga ko bateza kuja kure kurondera amabomba bavuye ku bitaro muri iyo ntara ya muramvya ni kiye mwokora kugira ico kibazo gitore umuti
ku bijanye n'aya mazi kuri iri vuriro nk'uko babivuze bumvise ko hariho umugende wahora uyashikanaho mugabo atakihashika nk'uko abajejwe intwaro nakurikiranye iyo nkuru numva babigarutseko ni uko ahanini hari cari gukorwa kandi coroshe cari gutuma amazi baba abo mu nzira canke iyaja baguma bayaronka byari byoroshe cyane kurahura ku mazi yari ahasanzwe no guha ku bari batayafise gusumba ko baca baca umuringoti uyajana kuko iyo bayaciye uko iminsi ihera niko inyubakwa zitera zigira zononekara rero twebwe kuva tubimenye ababijejwe abo dukorana bariko bakora ibyuba kugira ngo turabire hamwe icokorwa mu maguru masha kugira ngo iryo vuriro ribandanye ironka amazi meza
murakoze reka tuze kuri gilbert tuhabonye ufise ifondasiyo gazelle mu bisanzwe ifasha mu byerekeye ubunonotsi ngaha muri amerika mu ntara ya texas mu gisagara cya austin mugabo iryo shirahamwe ryanyu kandi rikaba ririko rirakorera mu burundi muri iki gihe mu gufasha uh, guronsa amazi meza abanyagihugu mu burundi mwo tubwira ibyo mumaze gushika ko naho mukorera mu burundi uh, nagomba ca mbere nagomba gushima kora mwadutumiye icya kabiri um, kubona uyu muririmbi uh, ashoboye kuja mu burundi gutanga amazi ni ikintu twakirana akamwemwe cyane ko n'umuntu akomeye ashobora kuzofasha uburundi biduha inguvu cyane cyane twebwe twari two turatanga amazi ibyerekeye gazera fondasiyo ni ugutanga amazi mu burundi gusa hari ingorane nyinshi mu burundi ariko icyo dukeneye cyane cyaba kwari ugutanga amazi rero ndiko ndumviza nk'aba bantu bo mu bukeye izo ngorane bafise nico kitu kiduha inguvu iyo turiko turakora kugira izo ngorane ntizizosubire kugaruka kugira izo ngorane duhaye amazi abanyagihugu bamenye ko amazi ari ayabo hanyuma ntidusimbe n'umuntu n'umwe tumenye ko umuntu wese yaba aho uri hose tegezwa kuronka amazi nico gituma jewe nkiri muto igihe naja ku ishuri nta mazi twari dufite mu ishuri nta mazi twari dufite mu nzira kugenda ku ishuri Ah, hariho ibitaro n'ibyo bitaro ntibyari bifite am- amazi sinzopfa nibagiye ingene umunsi umwe mama yaragwaye turamujyana kwa muganga bacatubwiye ngo nta mazi ahari tugenda kuvoma rero ibyo bibazo iyo bigarutse ku ah, mu mutwe wanje ngaca mbona ko bikiriho mu burundi ni ibintu bimpa inguvu cyane rero twebwe gazero fondasiyo tumaze guha amazi abantu ibihumbi mirongo indwi Dore mu ntara ya bururi ahantu hitwa isonga umugambi dufise ni uguheza intara ya songa yose umunyagihugu wese aho uri hose kuronka amazi ibyo twashoboye kugira ni uko ahantu bahora bagenda bagenda kuvoma amazi byari ibirometero bine ubu la distance twarayigabanuye bagenda ma- metero amajana ane amashuri twebwe dutanga amazi mu mashuri cyane cyane ahantu hari abantu mu mashuri mu masengero ku masoko hama no mu banyagihugu sinobabwira ingene aya mazi ariko ara- agira akamaro kanini cyane cyane na cyane cyane abapasoni n'abana aribo bari basanzwe bavoma amazi n'ibintu n'ibintu biduhimbaza cyane bitunezera cyane rwose Eh, murakoze reka tugaruke kuri apolinere sindihebura byanse mu byo yatangaje yavuze ko kuronka amazi meza ari uburenganzira ngenderwako ko uhaye abana amazi meza utaba ubahaye ubuzima gusa uba waronkeje amagara meza n'akazoza eh, keza muvyiyumvira ko iki ico ciyumviro yashikirije mukibona gute murakoze cyane icyumviro uh, uwo muririmbyikazi yashikirije kiratomoye gihuye n'ibyo dusanzwe du- dutahura kandi twisunga muri iki gisata cy'amazi meza n'isuku mu gihugu hagati na birya iyo amazi meza abuze aba intandaro y'izindi ngorane nyinshi na cyane cyane indwara zituruka ku kubura amazi meza canke eh, ziva ku isuku rike rero ni icyiyumviro cyo gushima cyane ko eh, yiyumviriye gukora muri icyo gisata naho kumbure twebwe ku bitwerekeye atabyo turamenya eh, ukuye ko eh, numvise ko ari inkuru yatangaje ku mugaragaro dukubitire ku bariko baradutega amatwi ah, hari uwo dufise yitwa aron aron eh, muratwumva
ndabumva mufise ikibazo canke iciyumviro muterera ese ikibazo urabona mu bijyanye n'amazi kenshi uca usanga bariko baraharanira kubi- kuyitwara mu bintu mu- mu bisagara bakibagira ariko no mu mitumba ya ya ruguru aba akenewe nagira ndamubaze nimba bafise gahunda yo kubikorera mu gisagara yuko batora bakadugana na- na ruguru mu mitumba kuko usanga kenshi naho nyene aba akenewe rwose eh, murakoze eh, apoline mwo mwishura
murakoze cyane nagira ngo eh, ndamubwire yuko by'ukuri twebwe wanashaka mu bisagara ntidukorerayo ko turi ikigo kijejwe gukwirakwiza amazi mu bihugu mu gihugu hagati ni ukuvuga ngo mu mitumba aho nyene basanzwe baba kuko hariho ik- abandi bajejwe gutanga amazi mu bisagara ni abo twita regidezo rero aho o abona amazi yipfuzwa ahubwo twebwe niyo dusanzwe dukorera
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone anise anise uratwumva
ndabumva ndabumva uh, mufise akabazo canke mufise ico muterera narenze akabazo n'icyo nterera nagomba mpere ku cyo nterera eh,
mu bisanzwe turazi yuko amazi ari ubuzima none ko usanga leta idaha amahera ajya amakomite kominarite zizaje kugira ngo agire abatunganye neza iby'amazi nibaza ko ariho hashobora kuba hava ingorane kandi urabona yuko batabagira n'amaforomasiyo hanyuma ikibazo nari nsize nk'umuntu iyo amazi aca mu rupangu agaca yugara akayakoresha ibyiwe ntaje mu banyagihugu ahanwa gute kuko nk'akarorero naracibugana mu munsi umwe nsanga hariho umuntu yubakiye ku matiyo ya, ya regidezo amazi agaca ayugaranirayo aka- akayogesha inka akayakoresha n'utundi dukorwa twiwe abanyagihugu bo- bo mu micungararo bakayabura none biba bige- bimeze gute ko ikibazo umengo cyaraje iwabo igeze hehe hama ikindi nacyo iyo umuhora w'amazi wishwe cyane cyane hariho umuhora w'amazi wi- wishwe n'abantu n'abantu bariko bakibarabara none urubanza rwabo rugeze ahantu bita mukaze murakoze murakoze eh, apoline mumwishure murakoze cyane ku bijyanye n'amafaranga yohabwa ayo makomite y'abakoresha amazi nk'uko yabivuze nagira mbanze ndamubwire yuko uyu munsi icyo tugenda dusobanura ari uko inyubakwa rusange ni ubwa mbere na mbere ni iya nyine kuyikoresha ifitiye akamaro nyine kuyikoresha nk'uko nibaza ko abizi uwo yabajije ikibazo aniseti ni uko hariho amafaranga atavuna make cyane ukoresha amazi atanga kugira ngo rijya vomo rimwegereye ribungabungwe rero leta ntigaruka kubera ko niyibyubakisha ntigaruka gukora kugira ngo bibungabungwe ahubwo ho twebwe icyo dukora dukurikirana ingene abasanzwe bakoresha ayo mazi bariko bayabungabunga hanyuma yavuze ku bijyanye n'inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge izo nyigisho ziratangwa gusa ikihari duca tuzitangira rimwe mu gihugu cyose tugenda tuva ahantu tuja ahandi tugenda tubakarihiriza ubwenge kandi turafite n'abakozi bo mu ntara basanzwe babakurikirana ku munsi ku munsi
mbaze jibe tuhabonye ku umwe mu batwumviriza yatanguye kubaza ikibazo ciwe arone ariko avuga ko mu bisanzwe ngo amazi adatangwa mu bice byo hagati mu mitumba hagati mu gihugu agarukira mu bisagara urabye uwo mugambi wanyu wo gutanga amazi wo mwishura ngo
no mwishura ko twebwe turi mu banyagihugu turi hagati mu gihugu ntituri mu bisagara turi egena ahantu hitwa isonga ikindi nagomba ni ishure umushinga ntaya polinera ashitse ko iyo dutanze amazi ubwa mbere tugitanga amazi abantu babona ko ari ibintu byagusa ntibayabungabunga turabona yuko ataco turiko turakora kuko abantu baraza bakavuga ngo yaciye mu murimi wanje ngo mutegezwa kumpa w'indusho hanyuma rero ubu ubu rero ngena dukora imbere yo kubaha amazi hatangura kuba ibyigishwa ukabibabwira yuko amazi ari ayabo amazi amaze kubashikira bazoyabungabunga ntihagire uyonona ibyo mukaba mwabyumvikanye hanyuma ni ukuri ubu rero babyakira neza aho twagiriye amazi aheze tugahita tubaha tukandikiranira na na komine ikatubwira ati amazi yashikiye abanyagihugu abanyagihugu nabo bakaba babyumvise akaba inyigisho nyine nyine bazoya bungabunga ni ukuri birakora cyane
muri ko muravuga ko mumaze guha amazi abantu bashika ibihumbi mirongo irindwi mu ntara ya bururi mu karere ka songa murangije isonga murafise imigambi yo gukorera mu bindi bice by'igihugu ego turayifise iyo migambi icya mbere na mbere aho gutambatamba ujaha ujaha twavuze tuti reka turabe ibe iyi ntara ibe an example abo abantu bose umuntu wese ahari aronka amazi hanyuma tumaze guheza uyu mwaka wa demil diseti uheze tuzotandukira ahantu turiko turiga ahantu baba bakeneye amazi cyane yego turahafise ariko ntiturahadetermina aho tuzoca turya
barakoze cyane abo batumirwa bacu batuganirizaga ku kibazo kijyanye n'ibura ry'amazi mu gihugu cy'u Burundi n'ibirimo gukorwa kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti baganiraga na mugenzi wanjye Fideli Niyongabo nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri sale wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemas karara wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika